e ke kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso molato ke tšhelete e gana jang tatemputse e kae yona go twe um ke ipotsa go ntse ke botsa fa gore na re fa go tswetswa gore eh, e tla re mo bogare ba mpa ya ngwaga e be go rotloediwa batho gore ba boloke tšhelete nne savings eh, nne mm. savings month gore so seo se tlhotlheleditswe ke eng tota gore goreng e sa nne go gongwe ko tshimologong ya ngwaga ka gongwe jaanong a kere jaanong savings month um campaign e ne e ga ba e simolola ko ntlheng tota e ne e le ka gonne ko tshimologong go tle bo go ntse go na le tse dingwe mm. dikgakololo tsa gore jaanong kgwedi e re le gakolola go berekisa dikarata sentle mm. jaanong kgwedi e re le gakolola go eng jaanong bo ba raya gore mm. e re ha kgwedi e, e le halfway ya ka o bua yaanong re lebelela ko morago gore go iragetseng ka madi hmm. and then a re ko pele jaanong um go ya ko pele a re legakololeng re bue ka kgangye ya go saver bothata bo fo kae le saver fo kae o saver bokae jang so campaign tota-tota ke ya gore e seng gore e simololang go saver ke ya go hmm. gakolola batho gore now that re halfway um through jara a mme o sampane o gopola um gore o tshwanetse o beye tšhelete mo thoko gore o tshwanetse o e beye fo ga o e baya fothoko o e baya hmm. so mo gore eh, re encourage ya ka re bua gore batho ba bue ka go save mme ba botse dipotso fo ba sa tlhaloganyeng fo teng hmm. ka kganya ya go save madi o sekgomotso modimoeng ke motsamaisi mo lekaneng la financial inclusion kwa the banking association of south africa re bua ka eng fa re bua ka financial inclusion tota re ka re ke ga batho ba kgona go fitlhelela se re se bitsang di-product and services tsa dibanka hmm. mme um tsone di-product and services tseo e le tse e leng gore di maleba ebile di na le mosola mo maphelong a batho bao ka nako eo ebile tlhwatlhwa ya tsone um e siametse dikgedi tsa bone o kgotsa se re se bitsang gore it must be affordable go na le nako e lona le kileng la dira dipatlisiso mme la ntsha pegelo e e supang fa go na le batho ba ka ba ba fetang dimilione di le lesome le bobedi ke palo e palo e kwa godimo thata 12 mm-hmm. million ya batho ba ba dirang bokana ka 23.5 percent mm-hmm. ya baagi ba e le gore ga ba akarediwe mo madirelong a tsa dipeeletso le mm. di-service tse ntse o bua ka tsona tse eh. ke bomang batho ba ke batho ba e leng gore um tota ba thibelelwa re ka re go na le di-barriers tse di malwanyana tla re di bee yalo e eh, dilo tsa go tshwana le tsa gore um go tsa ditlhwatlhwa tsa ditiriso tsa dibanka um mo go bone ga di ke tse e leng gore di ko godimonyana hmm. kore ga ba kgone madi ao a ditlhotlhwa tsa ditiriso tsa dibanka um se sengwe ke batho ba e leng gore ba na le tshwenyego ya gore a mme um di mafaratlhatlha a dibanka a mme a safe na so ke batho ba e leng gore ba ba ba ba comfortable ka ga ba itshwaretse tšhelete ya bona mo matsogong <laughs> tota ga ba tshepe dilo tse tsa go nna ba dirisa dikarata kgotsa di-internet banking so eh, ya nna gore bone ba ba bona go le botoka gore ba itshwarelele tšhelete mo go bone ba bangwe ke ba e leng gore ba bona nkare mafaratlhatlha a dibanka a tsaya sebaka ebile a batla ditokomane mm. tla re tla re tse example re re ga o ka te wena ka moso gate you know go na le le le tshoganyetso ko bloemfontein palama mm. o ye bloemfontein mm. mme o sena madi a a lokwane wa go ema mole o tlatse ditankana go to ditokomane mm. e be gote re tla go bolela gore o tla go ikry-a e leng jaanong batho ba bangwe ba bona gore ee mme mose yaanong ga ke ya ko next door kgotsa ke ya ko go tsala kgotsa wa losika ke mora tshwanetse ke tabogele fa le ke need a five hundred rand ya petrol ga e batle ditokomane ga e batle sepe ke ke ra fela yalo yaanong nako nngwe process ya rona le ditokomane tseo um batho ba bantsi ga ba itlhaloganye e gore goreng tshwanetse ke ke tsenngwe fana le fana tse dingwe ba bangwe ke ba e leng gore um tota ga bana tshepo gotlhelele le a re re le dibanka um hmm. and eh, lebaka-baka le legologolo ke lone le le re tlisang ko ko bukone bophirima ka ka ka di 70 le di 18 lebaka le le gologolo e be le se se re se bitsang financial illiteracy financial illiteracy okay eh, le le le o bua gore letla mo mo northwest ke bone le tlo go feta ko ko sekolong sa sa ong khopotse tiro eh, go go mo bekeng e re le mo go yone eh, ke tsa gore letsholo la lona le le tsamaisa naga ka bophara le go fatlhosa go ruta le go abelana ka tshedimosetso go na le batho ba kwa ntle ga financial literacy go na le batho ba le reng ba informally serviced go apa go diragalang foo ke batho ba ileng e gore bone eh madi ba berekisa mme re ka re eh ba ba na le di-financial products kgotsa di-services tse ntse ke bua ko tsone hmm. tse re reng rona re re ga di regulated so a kere rona eh di di services le di product tsa rona mm. di regulated ke di regulator gore re ba fa tsone yang re allowed go charge di fees tse di kana kang um mm. e, ga ba tetle ba re tshwanetse re ba tshware jang ga ba sa itumela ga ba itumetse re di change re ba bolelle dilo tsa go tshwana le tseo ke tsone tse re di bitsang di regulation mm. jaanong batho ba re reng ba informally served ke ba e leng gore ba berekisa tsone di-product and services tseo tse e leng gore ga di regulated kore e ka nna maybe a re di-cooperatives kgotsa tse dingwe ke di-savings club dilo tsa go mm. tshwana le tse tseo bona o tsentse re bua ka tsone re ke mme ga se gore ga di mo molaong ke fela gore ah. ga di regulated a utlwage ke yone kgang eo tla re dire yana um re fe selebo um 12 million ya batho ba e le gore ba financially ex, eh, eh, excluded gongwe ebile mo go bona ba akaretsa ba e leng gore eh, diperesente di ka nna robong ba bona ba eh, informally serviced madi a re ka tswang re re bua ka ona foo a ka balelwa fo kae e o a tlhatlhwa e eh, tota ga ke ga ke dumele gore nka kgona go e beela tlhwatlhwa mme mm. a ke re one mme madi ao ga se gore tota a ka gore just because ra re ga regulated ga se gore ra gore a sutlhile mm. go tsa nyameletse go gongwa kere mm. ka gore a kere le gantse a se regulated mme gone a kgona go boela mo economing ka gore ba a e berekisa mm. ba go patela dikoloto ba go reka eng mme gona na boela a randologa teng mo economing moo a mme seo ke bothata kgotsa bothata e nna fela gore um lona ga le kgone go itse bonnete eh ka gong jaaka re ka bua gore fa re ne re ka ba seelo estimate um issue e nna eng gofo a kere jaanong that's why re re kana tata tlhaloso ya financial education ga re ah. bua ke gore re go fa um thuto ka tsa ditšhelete gore wena hmm. o kgone go dira eh, se re se bitsang effective uh, and informed choices hmm. ka ka madi a gago wa e hmm. bona jaanong eh bothata e nna ga e le gore o berekisa tsone tse tse di seng regulated mm. ko ntleng ga go tota ga ona choice wa e mm. bona ko gore eh you not financially illiterate so gore mm. ga eh, o itse gore eh ha ke sa dirise ha ke sa berekise eh, savings lap what is the other option mm. nka ikela ko post bank ko go senang ahe eh, jaanong that's why re tlage ko di-communityn mm. re ba fa information e gore ga re bua ka di-savings account re raya gore eng eng eng wena o tlo o itseele tshwetso hmm. gore jaanong ka gore tota ke a tlhaloganya gore di-product tsa banka di bereka jang ke tshwanetse ke choose jang ke e lebaganye jang le le bophelo baka hmm. okay jaanong le gantsi ke itse nna ge ke decide le gore se se mperekelang ke sone savings club e mare um literacy yone e le teng jaanong o sae o sa e tsaya ka gore o tlhokile kitso e ne e le fela seo se se mo peleng ga gago wa re go raya gore ke yone fela choice ya ka e ya utlwagala um gongwe go na le mongwe kgotsa ba le babedi ba ba karatang go ka nna karolo ya puisanwe ba go botsa dipotso kgotsa sengwe se ba kileng ba itemogela sona gore goreng ba tshaba dibanka eh, mm. jaaka o buile mabaka a farologaneng o mongwe o tshaba mela Eh, jaaka nna ke tshaba mela mme ke a kgona go ditsa dibanka mme mo gong o na le go utlwa go to dibanka di a mme se o fitlheleng um tla bo ba reditse motsweding fm ba utlwa gongwe ke adimile wa maalosi a buisa dikgang gore dibanka di le tlhano kana di-branch di le tlhano tsa banka e rileng di a tswala um se e le ka ntlha ya gore tokafalo fa re ntse re lebeletse go fetoga um ga technology le go tokafalo ya yona mm. ba bang ga ise ba tsene mo tirisong ya yona technology mme seo gongwe se ba tshosa thata a seo ga se tse karolo fa le ntse le tsamaya gore a naga le kopana le baagi gone ke ne ke rata yone potso eo ka gore ke ne ke re ke gore kere ke lone e, ke one mabaka ao a gore ga re ga kana ga re tle fela ka e le savings month mm. throughout the year eh go na le department tsa tsa all the financial sectors e seng dibanka fela mm. tse ba di bitsang di-financial education department so yaanong throughout the year ke ke ke mmereko wa bone ba tsamaya jalo mo di-community-ng ba tsamaya ba ba ruta di-community gore kana eh ga o sa berekise eh, ga ona need, eh, boko, any need ya gore kgotsa o nne ntse o tsena ka mogare ga banka o ka nna fela wa dira diotse mo founung ya gago mme ga re tlile ko di-community ra ba ruta gore mme ka re ga re re o dira yana mo founung o dire yana le yana e be re ba fa tšhono ya gore bone ba ipoletse dipotso jaanong ke nagana gore maybe selo se se tona ke gone seo seo gore maybe re berekisane yaka like collaboration yaka yaka ba e bua ka sekgwa gore kgotsa mm. gantse re tla ko di-community-ng re collaborate eh gantsintsi le lona ba mo di-radio stationeng mm. ka gore yaanong a ke re ka se fitlhelele ba botlhe yaka gona nyana re tla ko bokone bophirima mm. re a go ya ko nkgopotse be re ya ko selari gate selari primary be re ya ko dikolong tse dingwe mme Eh, e le gore ra go ruta bana ba sekolo le ba bo motseng re na le di-group tse dingwe gape tse e leng gore ba di phuthile di tata ko dikolong tse batla go utlwelela jaanong ke re nagana gore rona gore going forward eh strategy go gore re collaborate gape le di-radio station kore e se ka nna kgang ya gore re tsene re be retswa ka gore e ya ka o bua gore jaanong ka gore ga se tlile go na le di-bricks and motho ga se tlile le teng branch ya gore ba itsamaele ka maoto ba go botsa kante rona ga re ntse re tla ko di-community re tla go tsa financial education ka moo ba kgona go thola information ebile ga re tlile kgotsa go tsho gore um go eh, nna le eh, continuity re ne ge re ne re buka disloto re bua le lona re be re ba fa tšhono le bone mm. ya gore ba botse until such point le bone ba feela comfortable gore norman man kgang ya internet banking or ya cell phone banking yaanong re ilekile e ra e kgona a re continue wa e bona ga nne ira e gore ba tshoge ka nte ga re fela re ra tswala ba sa itse gore re teng mo motseng batho ba re ba rutang ka ka di-product le di-services ke yone kgotsa kgotsakganye e batla nnang even most insecure ba fila gore wa bona dibanka tse tse tswa re sa ditshepe yaanong ba tswetse di-branch ba re rebotse bomang tla ke botse gore mo maetong a le nang le go a tsa le go kopana le baagi nako dingwe gongwe le kopana le savings club kgotsa society yalo mm. a lena le go fitlhela go na le gongwe basadi ba ipopile ba bo ba lebolelela gore bona madi a bona ba tshwere ke kompa eh ba ba ko mme eh mamodimoeng ke ena a tshwarang ga ba ise gope ko any of the financial institutions mm. ee ee yone e teng e, di dintsi ga ba sa ire yalo ba tla re ida ba ba ko go mme mamodimoeng mm e be go tla nna kwa lebili ba lebisa lebili ka december ba ba kgaogana kgotsa ba go reka grocery kgotsa ba go ira eng um ba bangwe ba tla re ba ipela a le mo go bona fela a le mo go bone fela jaanong a kere ke one yaanong the opportune moment mm. moment o right teng foo ga re tlebe yaanong re ba tlhalosetsa e seng gore re batla go ba rekisetsa di-account go ba tlhalosetsa gore kana mme ga e le mo go wena so sa ntlha ga o nke o nna sure gore ga go tla tsena legodu kgotsa le e tsaya ka gore e, e, e kompantse jalo ko ah. ntlong ka fotlase ga bete so sa bobedi ga e tsaya le gantsi jalo a kere hmm. so ga e le gore le e beile jalo le five thousand le ka december ga le shera le reka grocery la go e nna le thola teng fela for e ntse le five thousand wa e bona mare yaanong re boela ko kganyeng gape ya financial literacy gore um le yone tiriso ya gore um ba e tseye ba go batlana le gore okay tla re batlege investment account gore re ka e beya fo kae gore e re tsalele fela gore ba e dirisa bone self ba ba educated a ke re nneng batle ba tsena ko bankeng ba re ee jaanong re batla go change account e ga re tlhe re kgotsofala di-interest re rute gape e nngwe ya reng wa e bona gore ke gone yaanong they, they are opening uh, themselves up for financial literacy so ke ke go ba encourage fela mm. gore no ra le tlhaloganya le bone ba bua mabaka a bona ke re gore ga re ba tshepe <laughs> eh ba re tseela madi kgotsa a nyamela e be re botsa dipotso ga le re a nyamela mama a nyametse yang mm. e be re na re bua ka tsone dilo tseo gore kana mme before o bula account e itirele research wena or homework gore okay so madi a re batla go a ba a ba nna fela yalo until december yeah. eh, so ke account e feng e a tshwanetseng o se ka bolelelwa ke banka e re mm. account e go tshwanetse a sa itse tota mosadi a sa ah, itse ee. ntšha di kwa robetseng ko teng gore hmm. eh kana ha ke tsaya madi a ngwana ka o dumela se ee. ba akanyang gore ba na le kitso ba tshola kitso ba le mo mo dibankeng tseo tla re lebelele mo mangwe a matsholo a lona gore beke eh, letsholo la lona le le lebisa mo north west ga tse dingwe le kwa slary primary le kwa onkgopotse tiro um ka matsatsi a mafeng ke so ka di 17 ke ko ke ko onkgopotse tiro phakela ke ke launch ya ya rona ya ya National Savings Month campaign. So there are a re member banks di choose the whole the whole launch go go bokone ne Mme tla after launch he yana di di workshops from the grade 1 mm. up until my teacher le le bagolo ba ba bitsang di SGB mme hmm. grade e nngwe le be ina le different workshop a ke re lebile gore re batla go ba ruta eng. re ka di 18 he. e be e le gore dibanka tse di farologaneng di di etsa gape di-workshop tse di farologaneng um eh, yaka ka sekao re na le group ya e p ba re le re ba workshop a teng ko slary primary school ka mm. phakela wa di-eighteen and then re nne le ge di-grade one to di-grade five tsa ko slary primary gape mm. and then re nne le community go tile gate leina ke matsatsing ko teng ko bokone bophirima um mm. eh, and then go nne le di di group tse dingwe gape tsa mathichere le di-s g b so ka di-eighteen di-workshop di tsatsi le lotlhe until ka bo two o'clock okay fa lo tla re le le banking council of south africa le re setshwano se fetogile mo nageng fa le lebella dimilione tse di fetang some le bobedi tse di seng mo se le se bitsang system le batla go bona go ntse jang tota um re batla go bona batho ba ba kana tota ga batho ba sa berekise eh, eh re tla re mafaratlhatlha a regulatilweng a re bue yalo ga re na bokgoni ba gore re ka na ra netefatsa gore ba treatiwa sentle a hmm. kere re re bitswa re bitsang a fair conduct we can only do that so tla ke re ska gore ga o ya wa go kadima tšhelete ko go matšhonisa um eh, le ga ka gore ko go ena re gore ke o fetšhelete ke go tseela id ya gago kgotsa ke tshwara kgate mo go nna kgotsa e, ga e boa ee ke batla e le double ga gona gore re ka intervene ga gona se se ba se bitsang e, e, fair conduct teng foo so ga re kgone go regulate dilo tse di tshwanang le tseo yaanong se sala ke gore eh le ga ile e gore mo matlhong a bone kana kongwe go lebagalang ka re eh eh nna ke better off ko bankeng ka gore ga ke seke ka tšhelete ya ka ga ke seke lope ga ke batla go e berekisa ke a e berekisa mme nako nngwe o tholole gore batho bao gape ke bone ba tsenang mo mathateng and ba nna mo mathateng a e leng gore ga re kgone go ba thusa because ditiriso tseo ga di regulated so ke ke ke pono ke ke ke ke hope ya rona gore batho ba le bantsi ba ka dirisa tse e leng gore di regulated e re ga go nna le di-fair conduct tse di nnang te mo south africa le tsone di ba di ba akaretse o se khomotso eh, modimoeng um re lebogile thata kgaitsedi re go lebogile nna ntate kopana le bona ba the banking association of south africa kwa onkgopotse tiro le kwa slary primary fa o le mo dikarolong tsa bo mafikeng eh, sefatlhane le dikarolo tse di mabapi ke savings month e re leng mo go yona kgomotsa modimo eng motsamaisi mo lekaleng la financial inclusion kwa the banking association of south africa re lebogile thata tlhole monate bye bye fa go na le karolwana ya dithulaganyo tsa rona e o batlang go e utlwa gape o ka e reetsa ka nako ya gago ka go iponna podcast ya rona etela websaete ya rona ya motsweding fm co za ka go fitlha ura ya boraro o oketsa mo motsweding fm konka bokamoso